iyi mumva ni radiyo ijwi rya amerika ndabahaye miriwe mwese inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe kw'inogenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu z'ukwezi kwa mbere kwa bibiri na cumi n'indwi muri turi cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane n'ahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya bagenda barabyina indirimbo zidutyoza bavuga ko bazoturasa iyo umaze kubyumva kuri babiri batatu turagira amakenga hariho abantu bigeze kuba bavuga ngo ngo bazodusanga muri site kudututumura ivyo rero twiwe biraduca ivutu kandi biradutera ubwoba uyu ni umwe mu banyagihugu begeranirije muri site ya mutaho iri mu ntara ya gitega avuga ko araje ishinga n'amajambo y'iterabwoba avugwa mu mitumba itandukanye iyo nkuru irizo muzo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu ariko imbere y'ayo makuru yose ndababwira arikiye mbanze ndababwire muri make ko abimukira bashika kuri mirongo icenda baturuka muri Somalia birukanywe ku butaka bwa leta z'umwe za Amerika bahowe kurenga ku mategeko no kuba bataronkeje ubuhungiro abo bimukira basubijwe ku mugwa mukuru wa Somalia i Mogadisho kuri no wa gatatu Ahmed Is Awad aserukira Somalia hano muri Amerika yabwije rya Amerika ko abimukira bari bararungitse amakete mu biro vyiwe hano Washington DC basaba gutahukanwa Awad amenyesha ko ivyegeranyo bivuga ko kuri abo bimukira byari bimaze imyaka itatu haraheze imyaka ine leta z'umwe za amerika yemeje ko leta ya somaliya ibangamiwe n'umugwi w'abiyahuzi al shabab abasirikare bashika ku bihumbi mirongo ibiri b'ishamwe ry'umwe bwa afurika bakaba bararungitswe aho muri somaliya kurwanya abanywanyi b'uwo muhari igikorwa bafashwemo jemwo n'abajejwe gutanga inyigisho baturuka muri amerika muri make kandi shamwe mpuzamakungu ni ryatangaje ko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo igitigiri c'abahohoterwa ubuzima cyongereye ku buryo burenze urugero mu mwakweze wa 2016 iryo hohoterwa ngo ryakozwe hanini n'abasirikare ba leta nkuko vyatangajwe n'ikinyamakuru ca ONU ku vyabaye muri Kongo muri uno mwaka Jose Maria umurongozi w'ibiro bijejwe agateka kazi na muntu yatangaje ko ibintu vyunyutse aho kuvuga ko ahavuga ko ko ivyegeranyo vyerekana ko abashika ku bihumbi bitanu n'ijana na mirongo icenda bahohotewe ubuzima ico gitigiri ciyongereye ibice mirongo itatu kw'ijana c'abari barahohotewe ubuzima mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu umuvugizi wa leta ya Kongo Lambert Mende yabwije ya Amerika ko ico gitigiri atari co ko kirenze urugero yamara nta kindi yarengeje ko hakavuga ko atari bwaro nk'ico cegeranyo kiretse abasirikare baregwa muri ico cegeranyo abandi baregwa ni imigwi y'abitwaje ibigwanisha ikora cane mu seruko bwa Kongo mu ntango zino ndwi ubutegetsi bwa Kongo bukaba bwarirukanye inshuro ya kabiri ku butaka bw'ico gihugu Idasaway umushakashatsi yakorera ishamwe ry'agateka kazi na muntu Human Rights Watch Ishamwe ry'umwe bw'ihugu vya Buraya rimenyesha ko rishobora gutora umuti wibazo cabimukira binja ku bwinshi bacemwe bahari Mediterranee no gushira abantu bajejwe gucungera imbibe z'igihugu ca Libya. Iryo shira hamwe rivuga ko ari gikorwa co twara amafaranga ngana ni miliyoni ya majana 214 z'amadolari. Ishamwe ry'igihugu vy'ibihugu vya Buraya ryatanze umugambi kuri no wa gatatu umugambi uzoheza ukigwa mu nama y'abakuru bihugu vya Buraya itegekanya kuba mu ndwiza mu mwaka weze wa 2016 gatatu abimukira bashika ku gihumbi ibihumbi jana mirongo munani na kimwe nibo binjiye ku mugabane wa Afrika binjiriye mu gihugu c'ubutaliyano abenshi muri bo bakaba baturuka muri Libya abarenga ibihumbi bine n'amajana atanu barasize ubuzima muri iyo bahari umugambi w'ibihugu vya Buraya werekana kandi ko gucungera imbibe za Libya n'ibihugu bibanye nka Chad na Niger hamwe n'imfashanyo va mu ishami mpuzamakungu ONU n'ishami mpuzamakungu yitaho abimukira yamara ishami rya Buraya rivuga ko uwo mugambi ushobora mu gihe ushoboka murantunga mu gihe amahoro n'iterambere bitsimbatajwe muri Afrika ni mu gihe iryo hamwe ririko riragerageza kumvikana n'ibihugu vya Ethiopia Niger Nigeria Senegal Mali mu kubiha imfashanyo yoba ingenewe kugwiza ubutunzi no kubifasha mu buryo butandukanye kugira ngo igitigiri cabimukira kigabanuke radiyo ijwi rya amerika mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye kuri ubwa bwo kuri internet ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com naho ku rubuga rwa facebook aderese yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara tugomba duhere muri site y'abateshejwe izabo yo muri mutaho aho ni mu gitega bavuga ko hateye impungenge n'amajambo babwirwa n'abasigaye ku misozi itandukanye iyo site yazindutsemwo irasakwa ibigwanisho byo ku munsi wa gatatu yongera ihigwamwo abo baba barateye ikambi ya mukoni iri mu ntara ya muyinga yamara aba muri iyo site bakanegura uko kwikekwa nk'uko muvyumva muri no nkuru ya Raisa Liliane inamahoro site ya mutaho yazindutse irakorwamo isakwa ry'ibigwanisho kuwa gatatu mu gatondo ibarizwamo abateshejwe izabo bagera ku bihumbi bitanu amakuru ahurizwa ko n'abajejwe intwaro co kimwe n'ababa muri no site ya mutaho yemeza ko iryo sakwa ryari rigamije gusuzuma niba atabigwanisho vyakoreshejwe mu gitero cagabwe ku ikambi ry'abasirikare ya mukoni iri mu ntara ya muyinga canke ko ababikoze boba binyegeje muri no kambi y'abateshejwe izabo vyaba ivyo bigwanisho canke abakoze ico gitero nta batowe muri iyi site ico bikoze bamwe mu banyagihugu baranegura uko kwikekwa kuko ku bwabo bishobora kubakwegera karambaraye vuga tuti amahoro vy'ukuri akwiye kuba ku muhutu umututsi n'umutwa ari aho bikesa ari ngaha bakaza bakasaka mugabo mu minsi iheze harabaye intuze grenade turika ngaha nyene ku muntu w'imbonerakure iranakomeretsa umwana nuko ico gihe ntihabaye isakwa twumva ati iyo grenade yayironse gutya kumbure n'iyikorotse iva hejuru turakeneye ko mu mitumba naho nyene igihe habonetse ikintu kigaragaza naho ntihasakwe gishigwa habona nawe nyene tubone ko vy'ukuri amahoro arondegwa hose birumvikana igihe hagizwe urusakwa uwundi nawe akaboneka ko ikintu hasakwe haba hariho uwokingigwa n'utokingigwa ikindi kiragishinga begeranijwe muri iyi site ya mutaho igwiriyemwo ubwoko bw'abatutsi ni imvugo za bamwe bamwe mu basigaye ku mitumba hakizimana yozefu ni cegera c'uwurongoye site ya mutaho aratubwira zimwe muri izo mvugo bagenda barabyina indirimbo zidutyoza bavuga ko bazoturasa kandi niyo batavuze ivyo hariho amajambo usanga bavuga hirya no hino batera ubwoba abantu bamwe bamwe muri site tukabifata nk'urusaku umugabo iyo umaze kubyumva kuri babiri batatu turagira amakenga ko nko mu minsi hariho abantu bigeze kuba bavuga ngo ngo bazodusanga muri site kudututumura ivyo rero twebwe biraduca ivutu kandi biradutera ubwoba arico gituma tuvuga tuti abatware nibarabe bakurikirana ibintu hakiri kare kuko twe twumvise amajambo aduca ivutu avugwa n'abantu basigaye mu mitumba twe turi ngaha muri site ntibiduhumuriza kandi ntibitwubaka musitanteri wa komine mutaho deni niyo muhanyi arahumuriza abibaza ko hari injyane zifatiye ku butandukane bw'ivyumviro vya politike zishobora kwaduka aha agira ati nka twebwe abajejwe intwaro duhagarariye umutekano w'abanyamutaho bose atari n'umwe avuyemo intwaro turi ngaha kugira ngo tuze turamira hena abantu baba bahandwa ku rurimi bakabura kuja ku bikorwa ahubwo bakaza barakwiragiza amajambo ashobora guca ivutu n'umutima abandi kuko ijambo rirubaka iyo rero ururimi urukoresheje mu bitubaka nabwo rurica twaca tubwira ko mbere tubahanura yuko hene izo mvugo zityoza abandi zohagarara muri komine turongoye site ya mutaho yegeranirijwemo abateshejwe izabo inyuma y'intambara yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu abenshi muri bo akaba ari abaje bava mu mitumba itandukanye igize ino komine muri site y'abateshejwe izabo muri komine mutaho mu ntara ya gitega hayisa lilian inamahoro ijwi rya amerika urakoze raisa liliana inamahoro tuve ngaho igitega dukubitire mu ntara ya ruyigi aho hazindutse akaguma mu isoko rikuru ryo ku mugwa mukuru w'iyo ntara bituritse ku iduzwa ry'ibeyi ryo gupanga inzu zo kudandarizwamo harejo ku munsi wa gatatu ako kaguma katumye amaduka yose ari hagati mu isoko atugurura kuri uno munsi kuri ejo ku munsi wa gatatu wari usanzwe ari n'umunsi wo kudugura ivyinshi mu vyumva muri no nkuru ya Fidel Antoine Sabimana akwejo rya Amerika mu ntara ya Ruyigi Igihe twashika ku isoko rikuru rya komine Ruyigi mu masaha ya saa tanu z'umurango ku maduka amajana abiri na mirongo irindwi n'icenda akorera mu isoko rikuru rya komine Ruyigi soje maru Societe de Gestion du Marché Central de Ruyigi mu rurimi rw'igifaransa hari huguruye amaduka atarenga atanu ayandi maduka yari yugaye n'amagufuri manini beneyo bari biyicariye ku ibarabara hanze y'isoko twegereye bamwe muri abo badandaza batuguriye amaduka yabo baragira ico babwira ijwi rya Amerika ni kubera iki mutuguruye twebwe igituma tutuguruye no kubera ko ntitwashoboye kumvikana ku biciro ishyirahamwe sojema ryashoboye kuduha ku kubera ko twasanze ari menshi amahera y'umurengera tudashobora kuronka ku kwezi mbe ayo mahera yavuye kurangaha aja kurangaha twari haye ibihumbi cumi na bibiri vya Sojemaro ni ibihumbi bibiri vy'umuzamu none ubu baciye bashira ku bihumbi cumi n'umunani baca dushira ko n'ibihumbi bibiri vy'umuzamu bikaba bi- mirongo ibiri badugije ibihumbi bitandatu vyose ntidushobora kuyaronka na gatoya kubera ko mm, tudandaza duhomba kandi amakiyosike menshi arugaye badandaza bahomba baramaze ku- gutaha bamwe bamwe abo badandaza barafise ico basaba abajejwe intwaro n'abajejwe gutunganya isoko sojemaru dusaba leta yo ngaha ko bodufasha icya mbere bakadukurira umuyobozi ahari yitwa gwasha hama icyo dusaba kindi gikwirikira ni uko ibyo biciro byopunguka kuko amikoro ni make y'abanyagihugu kubera ikigwasha mu mufitiye umwikomo aza kutwishyuza duhuharika atwirukana tubwira ngo nidutekere ngo utwo tuntu mudusambara ngo dusohoke tugende urumva ariko aratwomora ntitumushaka twari icyo dusaba mu iri soko rya sojomaru dusaba yuko bogerageza rwose bakaza tukavugana twe abadandaza tukemera icyo twashobora kuronka Ibi- ivyo biciro bagiye kubyi- kubyivuganira bonyene hariya abajejwe umutahe twe baje babidukororeramo nka kurya imvura ikorotse tumaze kubyumva ivyo biciro umutima ushurarahuka tusha twumva yuko n'uwusigaranye utuntu agiye guhomba tusha tubona yuko twopfuma tubihagarika natwe tusha tubona aho twemera ingingo ziduhotora tusha turazanka barutwa nayo fiston batazira gwasha ajeje gutunganya ibikorwa vya sojemaru yabwijwe rya amerika ko badugije ibiciro vyo gukodesha amaduka kubera ibintu vyose vyaduze ibeyi bivanye n'ingene amakori yaduze sojemaro si ishobora gusigara inyuma kandi ibintu byose byankenerwa mu buzima byaduze I- icyo ari cyo cyose kigize ubuzima bw'iki gihugu nta na kimwe kikiri hasi byaraduze abo badandaza nabo igituma bidoga kuva muri bibiri na gatanu twinjiye isoko twarigeze kuba dushize ku bihumbi cumi na bine bivamo birakoroka bijya ku icumi na bibiri kuva icyo gihe ntitwasubiye kuduza tugiye kuduza ubu muri bibiri na cumi n'indwi barutwa nayo fiston arakuriye inkoni bugishitse abadandaza bibaza kwiyonga inkwi zohava isubira inyuma bakamanura ibiciro hamwe babandanije badadaza isoko rya ruyigi ni ni isoko iri mu bikorera utwabo itegereza kugira ubuzima bubandanya kandi isoko ryakira uwo ari we wese umudandaza adashoboye kubandanya akorera muri iri soko ashoboye gukuraho utwiwe kugira icyo kibanza gihabwa abandi bashoboye bashoboye kubandanya ivyo bikorwa no kwemera amategeko Az- azi icyamuzanye kandi arazi ko apanze atari ikibanza yahawe atarawuriha atumva ko ashoboye kukiriha nta mwanya yuko yobandanya aremereza sojema abadandaza batandatu bafashwe n'igipolisi mu gatondo kuno munsi ku mvo z'amatohoza diodone citegetse musitanteri wa komine ruyigi avuga ko bafashwe kubera bariko barazibira abarimyi bari bashoye ibifungurwa bababuza kuvyinjiza mu isoko musitanteri wa komine ruyigi avuga ko hategekanijwe inama izobahuza n'abo badandaza hamwe n'abanyamitahe ba sojemaru kugira ngo batorere umuti ico kibazo ku mugwa mukuru w'intara ya ruyigi mu buseruko bw'uburundi fidel d'antoine nsabimana ijwi ry'amerika urakoze fidele d'antoine nsabimana tukiri mu ntara twabwira ko abakenyezi bo mu ntara ya ngozi bafise ingorane yo kwivuza indwara y'umwingo bakamenyesha ko uretse ko atamakuru babifise ko ubukene biri mu bibatuma badashobora kwitura muganga kare mu y'izo misago yadutegura ino nkuru ikinyamakuru panapress gifite icyicaro muri senegal gitangaza ko amatohoza yakozwe mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe yerekana ko abantu bagera kuri mirongo ine n'umwe ku ijana ari bagwaye indwara y'umwingo mu burundi umuce munini ubangamiwe gusumba abandi akaba ari abakenyezi baba mu ntara ziherereye mu buseruko bw'igihugu mu gihe indwara y'umwingo abaganga bemeza ko iyo ivuwe ikira Bamwe mu bakenyezi bayigendana ingozi batubwiye ko bahitamwo nyabuna kwitura ba rumenyi babitewe n'ubukene.
umuti nakoresheje umuntu yamaye umuti umunsi umwe ndawugira mbona nta kamaro nca ndabyihora sinzi je ntaho nagiye ico gihe barampaye umuti w'ikirundi bancirira kw'indasaga umwenaha numve haratewe imitende sinagiye kwa muganga amafaranga niyagomye burya rero jewe sinigeze nja no kwa muganga nico gituma rero ndi ni- nde niko ndahemba ndumva nyene umenga hoturika Igisata ca ONE citaho amagara y'abantu gitangaza ko muri rusangi abantu bari hagati y'imiliyoni amajana abiri n'imiliyoni amajana umunani aribo bagendana indwara y'umwingo ku isi yose mu gihe uwutayifise adashoka abona ububabare bw'uwigwaye kuko akenshi usanga abandanya imirimo yiwe ya minsi yose uno mufasoni nzeyimana pelajiya yigendana ati ni indwara isonga nk'izindi imisonga iraza be no mu mutwe akababa jewe nyene cyane nduhuka none noheza nkabandanya nkora kandi numva bitagenda neza ayo iyo misonga nyene nzibagura numvise mbabaye nyene cyane ndeka gukora naho bishika rimwe na rimwe umuntu ntabe agishobora gukora imirimo yiwe ya minsi yose kubera imisonga aterwa n'umwingo agendana hari umuco w'abanyengozi bemeza ko batari bazi ko umwingo ari indwara akarorero na kanahimana gerard yubakanye n'umufasoni agendana umwingo ariko atarigera ahonyoza ikirenge cyiwe kwa muganga ngo avugwe ntibirashikana rimwe kuko urabona hariho ukuntu umuntu avuga ati hariho indwara abantu ba- bakunda kurwara bakaba gatuma kati nimuze mwipimishe ariko aha ntibirashi ngo twumve ko ibyo bintu babatuma abo bantu kuko utaratahukirwa biragoye abahinga mu ndwara zifatira mu muhogo bavuga ko iyo ndwara iza ubwa gatatu mu ndwara zifatira mu muhogo ikaba iterwa ahanini no kubura ibyunyunyu bita iyode cyangwa ikava mu miryango mu gihe igisata cya oni cyitaho amagara y'abantu kimenyesha ko ibice bitatu bya bine by'abagendana iyo ndwara y'umwingo bagizwe ahanini n'abafasoni muganga biva ahagumye leonard yanonosoye iby'indwara zifatira mu muhogo ahasigura icyo iyo ndwara ivako n'igituma ifata abakenyezi cyane n'uko umuntu ashobora kuyikingira indwara y'umwingo irafata umuntu ikiyerekana ari uko umuntu abyimbye ku ijosi abyimba ku ijosi kuko hari agace ko ku ijosi aha ko kwita ku muhogo imbere kandi hasi kaba kabyimbye ki- bita mu gifaransa grande tiroyi iyo ndwara ivugwa gute kuvurwa kwayo ni uvuga ko biri ubwoko bubiri bukuru bukuru ubwoko bwa mbere bukuru ni ibyo gutanga imiti bivanye n'uko uwo muntu hariho ibintu aba abuze mu mubiri ubwoko bugira kabiri muri uwo mugabane wo gutanga imiti n'igihe utwo tuntu ahubwo tuba ari twinshi cyane umuntu bagahita bakamuha imiti y'uko tugabanya kugabanya uburyo bugira kabiri bujyanye n'ibyo two kwita kubaga rimwe no mu mushaka kuyikingira gutya ndwara hari iyo iba iva ku miryango niko ntuvuga iyo ntabwo umuntu aza ngo ayikingire hariho ibindi biva rero ku ku byo umuntu arya umuntu aba abuze icyo two kwita iyode ariko rero hariho n'ibindi bifungurwa birimo ibintu byo twakwita amatiyosiyanate by'imyumbati igihe umuntu abijya byonyine bituma umuntu atarahingura iyode akoresha kugira ngo ahingure amahoromone tiroyigeni idashobora ku- kuza neza muri ako kantu ibyo nabyo nyine yora umuntu ntagume abijya byonyine ibyo bintu by'imyumbati n'umurara n'ubugari bw'imyumbati umuntu agashyiramo n'ibindi bintu byo gufungura Gi- ikindi gice kininiya cy'umwingo umwingo ufata abantu ubona b'abakenyezi iyo bariko baragera mu bigero hariho ibyo umuntu atokwikingira kubera biva ku mubiri wawo wawo uba ukora amakuru dukura mu ntara y'ubuvuzi ya ngozi yemeza ko ku bantu cumi umurwayi umwe ari we yitura muganga hambavu yo kudahurumbira kwivuza muganga philbert sendegeya arongoye intara y'ubuvuzi ya ngozi yatubwiye ko iyindi ntambamyi nyamukuru bafise ari ikibazo cy'ubukene bw'ibitaro bushobora kuvura umwingo cyo kimwe n'abavuzi babinonosoye cyo bikoze bivanye n'aho indwara iba igeze umurwayi yituye kare muganga araheza akagirwa inama y'icyo yokora cyangwa ibitaro yo kwitura bavura iyo ndwara i bujumbura ingozi mu buseruko bw'uburundi moise misago ijwi ry'amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
Tukivuga dutandukire rero amakuru yo mu makambi atandukanye duhereye ku mpunzi z'abarundi zahungiye ahitwa Kamanyula ni muri teritware ya Wulungu iri ku birometero 90 n'ikambi yo mu Rusenda izo mpunzi zivuga ko zugarijwe n'ibibazo byo kutigisha abana ndetse n'inzara umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo adufitiye inkuru ndende Mu gihe umwaka w'amashuri ugeze hagati muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hirya no hino mu mihana yo mu Rugenge, mu Rubumba, ho mu Kamanyura, mu ntara ya kivu y'amajepfo uhasanga abana b'impunzi z'abarundi batiga abenshi muri abo bana bari mu kigero cy'imyaka irindwi y'amavuko kuzamura mu masaha ya mu gitondo basangana n'ababyeyi babo bari gushaka ibiraka mu gihe nimugoroba bari mu rusengero basenga bambaye amashapure n'ibitambaro ku bana b'abakobwa n'abagore ikibazo nyamukuru gituma aba bana batagana ishuri nk'uko kivugwa n'abo bana ndetse n'ababyeyi babo batashatse ko amajwi yabo n'amazina yabo aja kuri radiyo ngo giterwa n'ubushobozi buke baba bafite aho bavuga yuko inzara baba bafite idashobora gutuma babona ibyo bahaha n'ibyo bishurira abana ku ishuri umwe mu bagabo bafite abana batanu bose batakomeje amashuri bageze mu kamanyura kandi mu burundi bari basanzwe biga mbere y'uko bahunga yemeza yuko baramutse babonye ababatera inkunga bashira abana babo ku mashuri izi mpunzi z'abarundi ziba mu kamanyura ntizihuriza hamwe impamvu zituma abana babo batiga uru ni urundi rugo twagendereye rwo mu kamanyura umubyeyi wo muri uru rugo ashyira imbere ikibazo cy'igiswahili kivugwa mu mashuri abanza yo mu kamanyura ko kiri mu bituma abana b'abarundi batiga asobanura yuko baramutse babonye amashuri yiga mu kirundi bayashyiramo abana babo ubuyobozi bw'iposita nkuru yo mu kamanyura butangaza ko iki kibazo cy'abana b'abarundi batiga bakizi usibye yuko giterwa n'ababyeyi babo bataba bashaka gushyira abana ku mashuri kandi hari amashyirahamwe abemerera kubishurira baragira sifi wandre ni umunyamabanga w'iposita nkuru yo mu kamanyura avuga yuko iki kibazo cy'abana b'abarundi batiga ari umutwaro ukomeye bafite Kuna shirika moja ambayo inaitwa ERC mm, kwa ni Kiingereza i- ni International Rescue Committee. Yoye ilianza kucree ile ma, banaita ma, ma CRS ma centre de rattrapage scolaire ili ya ku, ya kuwa, ya kuwasaidia watoto ambao jamii zao ha- hazijiwezi mkiwemo mare- barefugie pakiwa les enfants vulnérables na na barefugie déplacés interne aha akaba yagize ati hari ishyirahamwe rya ERC International Rescue Committee ryatangije gahunda yo gufungura amashuri ku batishoboye barimo n'impunzi z'abarundi n'impunzi z'abakongomani zagiye ziva mu biturage ndetse n'abatishoboye aba bose bakishyurirwa ndetse bagahabwa n'ibikoresho by'ishuri ariko igitangaje ni uko aba bana b'abarundi ntawe n'umwe wiga ndetse ngo yiyandikishe naho ku kibazo kivugwa n'abantu benshi ko ari ezibi wabuza kwiga uyu muyobozi ntabihamya kandi ntabihakana icyo yemeza ni uko mbere y'uko ezebiya yerekeza i bukavu atasabanaga n'abaturage b'abakongomani bo mu kamanyura aho wasangaga ari kumwe cyane n'izo mpunzi uyu mugabo akomeza agira ati hari abafite inka n'amahene kandi ntazo bazanye bahunga tubona bazigura tubona bagura inka n'amahene ariko ntibigisha abana babo uburyo izi mpunzi zibayeho mu kamanyura bikaba byaratunguye abaturage b'abakongomani imibereho yabo ni mibi cyane twazaga tubaha ku kazi nyine imvura yaraguye ukagenda bakaduhingira none muri iyi minsi ntibagihinga imvura yabaye nkeya nta kazi bakibona babayeho nabi cyane bararwara ntibabona ibibavuza barar- barasonza ntibabona ubageraho ngo abagaburire kubera kuko bari batunzwe n'amaboko yabo none imvura ikaba yarabuze bafite inzara nyinshi cyane bari mu kuza bagenda baca mu baturage nk'uwo mumenyeranye muganira akagutakira inzara akakubwira ko barwaye akakubwira ko bashonje uka- ufite icyo ubafasha ukabafasha utakibonye bakagenda nta kibazo none se abana babo abana babo kwiga abana babo ntibiga baricaye gusa bagushitseho nk'uyu mumenyeranye uramuha nyine ukamuhembura aba yagutakiye ngo arashonje n'inzara ukamuha icyo ufite ukakimufashisha ubuyobozi bwo mu kamanyura bukaba butangaza ko habarirwa impunzi z'abarundi zigera ku bihumbi bibiri vedasenga ijwi ry'amerika mu kamanyura muri teritwari y'iwarungu Tuve ngaho muri Kamanyura dukubitire mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu c'u Rwanda aho imico n'akaranga ari bimwe mu biraje ishinga abarundi bahungiye muri iyo kambi aho muri iyo kambi harabihaye ihangiro ryo kwigisha abandi na cane cane abakiri bato akaranga k'abarundi bakoresheje ibicurarangisho kavukire ababo muri iyo kambi barabihurumbira iyo habaye ibiteramo ho abantu baba benshi nkuko tubishikirizwa na Sanze rya Fabrice avuze inanga n'ikembe amenyesha ko adashobora gutandukana n'akaranga k'abarundi inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana
abo ni nsanzegera fabrice na iterite alexandre abasore batarakwiza imyaka mirongo itatu ariko imico y'ikirundi bakaba bamenyesha ko bihaye intumbero yo kwiteza imbere mu burundi bari mu mugwi abaragwa karanga bamaze guhunga bagahurira imahama baciye bashinga umugwi umuco w'abarundi zion melody abo basore bamenyesha ko akaranga k'uburundi bagendana aho bari hose akaranga k'uburundi bundi turagendana kuko ni ndemanwa i burundi twaragakora tukacuraranga nicyo gituma n'ubu unye aho turi twahunze ntitwahunze gutyo twahunzanye bya bicurangisho byacu kuko niyo identite yacu nyine iyo identite rero nicyo gituma tuyigendana nicyo gituma twavuze ati rero imahama ko hari abarundi bene wacu bibagiye akaranga hari abatari baragaciyemwo bataciriwe umugani twavuze ati reka rero tugire hano umugwi duhuze urwaruka twigishe akaranga ko twe twaragira ibibakwe yo kwiga ibicurangisho kavukire yo kwiga eh, intambo zose za- za- z'intara kama y'u Burundi rero ubu niho twaciye tuja hamwe tutireka tuvyigishe kugira ngo tugire umugwi turagira umugwi ubu twawise umuco w'abarundi Zion Melody ijwi ry'indemesho ijwi ry'igihe kugira ngo turemeshe abarundi bo mu nkambi turemeshe ah, abari mu Burundi nabo nyene kugira ngo rino jwi ryacu ribashikire iyo muri kumurigisha abandi baravyitabira koko yego cyane barabyitabira kuko nk'ubu unye aho aho tugeze turabona ko tugeze ku gitigiri gi- kinini kuko unubu muri iyi minsi ya vakansi tumaze iminsi tugira eh, inyigisho zerekeye n'akaranga k'uburundi kugira ngo tubigishe icyo ari cyo akaranga tubigishe akarangamutima k'uburundi hama tubigishe n'uwo mwuga kuko gucuraranga akaranga n'umwuga ni umwuga ukiza kandi ni umwuga uhesha iteka igihugu ukaguha iteka nawe wenyine icyo gituma rero twari tumaze iminsi muri izo nyigisho ubu rero inyigisho zararangiye kubera ikiringo cy'amashuri kigomba gutangure ariko umugwi urahari ni umugwi ugizwe n'aba imisoro itari mike inkumi n'urwaruka n'abana bakiri batoyi cyane rero abo bana nibo burundi bw'ejo niyo navuga yuko ari bavuga mu kirundi ngo igiti kigororwa kikiri gito rero niyo tw- twitaho cyane kugira ngo imibabaro bafise yuko batakiri iwabo ishobore guhera ba- bumve baremye bumve ba- ko bari mu mu by'iwabo bumve ko batari ahandi hantu hanze bumve ko bakiririmba twa turirimbo tw'iwabo bagitamba za ntore z'akanyarusizi barabyitabira kandi barabikunda cyane ufise umuduri undi afise inanga umuduri n'inanga muri ko murabishira hamwe mugacuraranga amajwi arahura uwo majwi arahura cyane ngira nawe wumvise mu gihe twari ko turacuraranga ni ibicurarangisho kavukire by'iwacu kandi birahura cyane ni nka kujya kwa piano na gitari n'ibindi bicurarangisho musanzwe munsi mva amahanga ariko twebwe twashi- twahisemo gukoresha ibicurarangisho by'iwacu mbega birashika mugatunganya ibiteramo abarundi bakaza kubaraba yego cyane turatunganya ibiteramo hariya kuko hari abarundi benshi murabizi rero abo barundi turatunganya ibiteramo bararyoherwa cyane rwose iyo babonye two turatamba two turavuza ingoma tuvuza ibicurangisho kavukire bararyoherwa cyane kuko turatanga n'indemesho tukabaririmbira amajambo abaremesha abahanura kuko hari benshi bataye ibyizigiro ugasanga batanguye ingeso mbi ugasanga ntibacifata neza rero ntidukeneye ko dutaha abarundi batagifise ubwenge cyangwa batagifise inguvu rero bararyoherwa cyane bakavuga ati kumbe turacari mu burundi yego cyane
uti muracari mu burundi ndabona koko ugiye kuraba ibicurangisho mufise umuntu yovuga ko mukiri mu burundi mbega iyi miduri izi nanga iyo muri ko murabyigisha abandi muraronka ibikoresho mukoresha twavuye mu gihugu tubifise kandi n'aho turi kandi tubona ko du- dusangiye nk'umuco Tu- ibikoresho turabironka kabisa abasore bamenyesha ko bafise intumbero yo kuzoza barakora ibiteramo ahantu hose hahungiye impunzi z'abarundi nyinshi ariko bakamenyesha ko bagifise intambamyi y'ibikoresho byabo bidashikana amajwi kure basaba ubishoboye wese kubafasha kugira bajane n'iterambere bashobore gushika ku ntumbero bihaye ezira imana imahama ijwi rya amerika Tambara nimbi mu bice byose yarabaye amerika irabaye itana yarabaye iburayi irabaye itana iba muri asiya ikabaye itana iba muri afurika ikatuyitana ayibereye hose irababaza ayibereye hose irababaza
Nuko rero akaba ari no kuri ayo majambo yako karirimbo mumvise mu nkuru ya Desire hatunga imana akoresha rya Amerika mu gihugu c'u Rwanda duce turangiriza kino kiganiro cuno munsi mwakoze mwe mwatwumviriza abakoze n'abagize ico baterera bose kugira ngo kino kiganiro mwashikirijwe na Diane Nahazwe gishobore gukunda iwanyu mu ntara ni kuva kwa mbere gushika kwa gatanu igihe c'isaha indwi tuzosubira ejo nkaho twatanguriye mugira imana mu banyu no mu vyanyu